iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda shuti banywanyi mwabonye butandukana ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo ni aloyizi bigirimana
waramutse tomasi turayahera ku yavugwa ku magara y'abantu mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu munsi wa kane repubulika ya demokarasi ya kongo ntitangura gucandaga abanyagihugu umugera wa ebola ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ryavuze ko isekeza ryo gukingira abanyagihugu ebola rizohera mu gisagara ca beni kiri mu buseruko bwa kongo incanco zamaze kugera i beni nk'uko oms ibandanye bivuga zirenga amajana abiri isekeza ryo gukingira abanyagihugu ebola rije rikurikira ubwandu bw'umuntu umwe yatangajwe muri iyi ndwi oms ivuga ko amatohoza yerekana ko ebola yibonekeje kuheruka kwandura ifitaniye isano n'iyari yaradutse mu ntara ya kivu ya ruguru hamwe n'intara ya ituri hagati y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani na bibiri na mirongo ibiri icyo gihe ubwoko bwa ebola bwahitanye abantu bagera ku bihumbi bibiri n'amajana atatu mu mwaka uheze naho buhitana abantu batandatu umuvugizi wa oms yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza reuters ko inshanjo zitangwa kuri uyu munsi wa kane zatanzwe n'iryo shami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi muri afurika y'epfo abanyagihugu barakoze imyiyerekano bagana kuri imwe mu nyubakwa za leta iyi pretoria ku mugwa mukuru ejo ku munsi wa gatatu bahambije amasendika y'abakozi mu kwiyamamariza mu kwiyamamaza mu kwiyamiriza ubuzima busigaye buzimbye biterwa n'iduga ry'ibiciro hamwe n'icikagurika ry'amatara abantu baharurwa mu majana barazibiye amabarabara yo ku mugwa mukuru pretoria berekeza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu basaba leta gutorera inyishu ikibazo cy'ubuzima busigaye buzimbye no gukinga kugira ubutunzi ntibusubire inyuma umunyamabanga mukuru w'urunani rw'amasendika y'abadandaza zwerinzima vavi yavuze ko abanyagihugu batagihema kandi batabona ingene bagiye kubaho afurika y'epfo imaze igihe ihangana n'ubushomeri bwiyongereye mu gihugu hamwe n'ibiciro by'ibidandazwa byaduze amasendika yagiriza leta gushyira imbere inyungu z'abatunzi hamwe n'iz'amasosiyete imbere y'inyungu z'abanyagihugu ba nyarucari amakuru kuri afurika kandi leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa gatatu yarahanuye leta ya etiyopiya n'abaroberi bo mu ntara ya tigre kuganira kugira intambara zongeye kwaduka zihagarare amerika yivuga ko amasezerano yo guhagarika intambara yari amaze amezi atanu yari akingiye ubuzima bw'abanyagihugu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire muri amerika vedant patel yavuze ko leta ya etiyopiya n'umuhari tplf batacana uwaka bakwiye gusubira mu masezerano bumvikanye atakibanje gusabwa yavuze ko amerika yiteguye gukorana n'abanyetiyopiya mu bijyanye na diplomasiya hamwe no kugarukana no kugarukira ku banyagihugu bakeneye imfashanyo mu ntumbero yo kurangiza burundu iyo ntambara leta hamwe na tplf bagirizanya ku ruhande rumwe ariko rwasombokeje iyo ntambara mu gihe utwigoro two gutangura ibiganiro bya byagutse tugicumbagira nayo hanze y'umugabane wa afurika perezida wa ukraine volodimir zelenski yavuze ejo kuwa gatatu ko igitero cy'uburusiya ku gituro cy'indarayi muri ukraine cyishe abantu cumi na batanu n'abandi mirongo itanu bakomeretse mu gihe ukraine yinjiye mu kwezi kw'indwi kw'intambara n'uburusiya mu ijambo perezida zelenski yashikirije akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi yavuze ko uburusiya bwateye misile ku gituro cy'indarayi cya trene mu ntara ya dnipropetrosifiki yavuze kandi ko abafuye bashobora kwiyongera iki gitero gikozwe kandi ku munsi Ukraine ihimbaza intahe yo kwikukira aho yiyonkoye ku ku bumwe bw'abasoviete mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe tugaruke ku mugabane wa afurika umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi yavuze ko sudani yamwemereye ko bagiye gukorana n'iyo sentare ku vyaha vyo mu ntambara vyakozwe mu ntara ya darfur ku butegetsi bwa perezida omar al bashir karim kane umushikirizamanza mukuru wa cpi yabivuze inyuma yo kubonana n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare abdel fatah al burhane yatembagaje ubutegetsi mu mwaka uheze yabivugiye inyuma kandi yuko yarahejeje kugendera intara ya Darfur ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu ibihumbi amajana atatu aribo bishwe muri iyo ntambara yatanguye kuva mu mwaka wa bibiri na gatatu Omar al-Bashir w'imyaka mirongo irindwi n'umunani ari mu ibohero ku mugwa mukuru Khartoum kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda akuwe ku butegetsi arondegwa na CPI ku byaha by'ihonyabwoko ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha bya kiremwa muntu byakorewe muri Darfur amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yagirije Bashir hamwe n'abahora bamufasha gutwara gutwara ibyaha by'ubwicanyi gufata abakenyezi ku nguvu gusahura hamwe no guturira imihana y'abanyagihugu
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo nshuti banywanyi mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe uburundi bwemeye ku mugaragaro ko bwohereje abasirikare muri repubulika ya demokarasi ya kongo igihugu cyacu cyafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka kivu y'epfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri kongo no mu burundi Colonel Pierre Claver Mzisabira ni umunyamabanga uhoraho w'inama nkuru y'umutekano mu burundi mu rwanda umurambo w'umuririmbyi ivan buravan waraye ushyinguwe i kigali naho urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ku mipaka hagati y'u rwanda na uganda ruracyari hasi cyane amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane aya makuru yo mu biyaga bigari rero tuyahere mu burundi inama nkuru y'umutekano iyobowe na perezida evariste ndayishimiye yemeje ku mugaragaro ko ingabo z'igihugu ziri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo gukora iki kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo n'irwanya leta y'u Burundi ibindi tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda Inama nkuru y'umutekano mu Burundi irashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cose inyuma y'inama idasanzwe y'intwazangabo mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro n'indongozi z'igihugu bagize iyo nama nkuru umukuru w'igihugu yarayirongoye yatangaje ko abanyagihugu basigaye barifatiye mu minwe kubungabunga umutekano biciye mu makomite y'umutekano ku mitumba ni inama yabaye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri w'indwi ibyayivuyemo bikamenyekana kuri uyu wa gatatu umunyamabanga ntarigayezwa w'iyo nama nkuru y'umutekano yatangaje ko ikibazo gikomeye gisigaye ku ruhande rw'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo koroneli pierre claver nzisabira yamenyesheje ko ari cyo gituma burundi bwarungitseyo abasirikare kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho abagize inama nkuru y'umutekano mu burundi bafashe umwanya ukwiye wo kwihweza ibijyanye n'umutekano mu karere k'ubuseruko bw'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni muri iyo ntumbero igihugu cyacu cyafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka kivu y'epfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri kongo no mu burundi naho atagitigire c'abasirikare bagiyeyo yavuze umuvugizi w'igisirikare ca kongo kigwaniriza umwansi mu ntara ya kivu y'amajepfo liyetana marke elongo yemeje ku ndwi iheze ko abasirikare b'abarundi binjiye muri kongo ari amajana atandatu bashikiye mu ikambi ya roberizi amashami yigenga nk'urunanigwa yarenga ijana force n'abanyepolitike bari mu burundi nka gatongwasa akomeye mu batavuga rumwe na leta bariyamirije ico gikorwa bakavuga ko gite kubiri n'ibwirizwa shingiro bikinirwanirwa ko abasirikare b'abarundi bagiye muri kongo mu mpera z'ukwezi guheze ayo mashirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amusaba guhagarika iyo ngingo yamara umukuru w'igihugu siko yabibonye mu nama nkuru y'umutekano nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo aha mwamenya neza ko ibwirizwa nshingiro rya repubulika y'uburundi ryemerera umukuru w'igihugu kugomora ingabo no gukoresha ingufu za gisirikare mu gihe cyose bikenewe mu ntumbero yo kubungabunga umutekano w'igihugu n'abakibamwe imwe mu mihari igwanira mu buseruko bwa kongo iriyamiriza uwo muzo w'abasirikare red tabara umwe muri iyo mihari yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'uburundi watangaje ko wamaze kumenya ko abasirikare b'uburundi bajanywe no gutuza abo bagwanyi b'abarundi ijwi ry'amerika twagerageje guhamagara umuvugizi w'uwo muhari ku murongo wa telefone yo muri kongo akoresha ariko ntibyadukundiye ko tumuronka bagenzi be batubwiye ko ahari mu mashamba ya kongo bigoye ko imirongo ya telefoni hafata yamara mu itangazo washize ahabona ijwi rya amerika rifise umuhari rede tabara uvuga ko witeguriye kugwana uwo muhari uvuga ko wari umaze igihe kinini ugwana n'abandi basirikare b'abarundi naho bitari bwavugigwe ku mugaragaro uwo muhari wemenyesheje kandi ko utazokwigira wica canke ngo urondere gusahura abanyagihugu ataco bazira ahubwo kuzoruhuka utembagaje ubutegetsi ugasubizaho amasezerano yarusha gutyo ko utazotinya kugwana n'izo ngabo z'u Burundi zawusanze mu birindiro mu buseruko bwa Kongo ico bikoze uwo muharire de tabara uvuga ko ibiganiro ari byo bizokemura ikibazo c'umutekano muke mu Burundi no mu karere nk'uko imiryango mpuzamakungu nk'uw'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko ubumwe bwa Afurika n'ishami mpuzamakungu ONU yabihanuye inama nkuru y'umutekano mu Burundi yoyo ihamagarira iyo migwi gushira ibigwanisho hasi maze igataha mu gihugu aha iyo nama nkuru y'umutekano ihamagarira urwaruka rw'impunzi z'abarundi yibaza ko ruja muri iyo migwi gutahuka yamara bamwe muri urwo rwaruka ruri mu makambi y'impunzi bavuga ko ata migwi y'abagwanyi bajamwo ariko ko badashobora gutahuka vuba kuko umutekano wabo utoba wubahirijwe twe nacu bituraba ko kuko mu burundi nta mutekano uriyo sindagera gutahuka yego abantu bagenda ntibitahukire twe natwe dusigare amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka nabyo niteguriye guhunguka kuko icyo nahunze ntikirahava nahunze agatotezo hakiri amacakubiri afatiye ku byiyumviro by'umuntu bwo kwihutira gufata bajya abantu b'imbonera kure bakabashyira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo imbonerakure zirusha ubutegetsi buramatari nshya wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe inama nkuru y'umutekano mu ngingo yafashe harimo gukoresha ingufu zose kugira ngo umutekano wubahirizwe mu gihugu ndetse umunyamabanga wawo akaba yavuze ko bibaye ngombwa ko n'ingufu za gisirikare zizokoreshwa pyeklavieni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika aha kandi kigali mu rwanda umurambo w'umuririmbyi ivan buravani waraye ushyinguwe buravani yitabye imana mu cyumweru gishize azize indwara ya kanseri mugenzi wacu asumuta kaboyi yakurikiranye imihango yo kumusezeraho uyu muhanzi witabye imana ku myaka makumyabiri n'irindwi gusa ari mu bababaje abantu benshi ibi bikagaragazwa n'umubare w'abantu bitabiriye umuhango wo kumuherekeza umuhango wa none wabanjirijwe n'igitaramo cyo kumwibuka cyabaye ku mugoroba wo kuri wa kabiri mu ihema ry'ahazwi nka ka kigali ahakunze gukorerwa inama zisanzwe zakira abantu barenga ibihumbi bitatu ni naryo ryabereyemo umuhango wo kumuherekeza ariko iryo hema ryuzuye bamwe barahagarara abandi biba ngombwa ko basubira mu ngo ababashije kwinjira mu gitaramo cyo gusezera buravani barimo abavandimwe be bongeye kwerekana ko buravani yari umusore udasanzwe ndetse wagaragaje kwizera imana mu burwayi bwe uyu ni mukuru wa buravani ntiyigeze na gato agira ubwoba bwo kugenda ndibuka yuko yifuzaga ko azaza agakora konseri akambwira ko nagaruka azatangira gukina golfe akatubwira ibyo bintu byinshi kugira turemo umutima kuko ntiyashakaga umuntu umuhagarara imbere ababaye cyangwa ari kurira umunsi umwe ndamwandikira ndamubwira nti sigaye njya gusenga ngasaba imana ngo uzagaruke ahita ambwira ngo ngo ukomeze usenge ngo ariko ngo ureke n'icyo imana yateguye kizabe ubuhamya bw'ababanye na buravani bwagarutse ku ndangagaciro yamuranze yo guca bugufi gukunda gukora ndetse no kuba yari umukristu muvandimwe wa buravani mukuru we nanone umwe mu bajyanye nawe aho yagiye kwivuriza mu gihugu cy'ubuhinde yagaragaje ko buravani amaze kumenya indwara ye yahise ashyira ku ruhande indoto ze zo gukomeza umuziki ahubwo asaba imana kumusubiza ubuzima akayikorera kuva kuri tari- ku itariki enye kugera kuri cumi n'eshatu wabonaga ari wa muntu usa nk'aho ari mu kazi avuga poroje ze bamaze kumunyuza mu cyuma bamaze gukonfirima kanseri noneho aka- akambwira ntabwo gishaka kugira u rwanda gukomeza za poroje zanjye imana ifashe ngi rwanda kuvuga yesu Ah, ni icyigisho cyiza cy'ubutumwa bwiza harimo reflexion kuri iva ku- ah, mu- kuri kariyeri ye hari abajene benshi mu gihe cy'ikiriyo rwose bavu- nabo batangiye kwitekerezaho ese twebwe ejo ni iki wa mugani dukeneye kuba mu buzima bufite intego ivan buravane wagaragaye nk'umusore ukunda gusenga no ku munsi we wa nyuma mbere yo kumujyana mu irimbi rya rusororo aho agiye kuruhukira bwa nyuma amasengesho yo kumuherekeza yayobowe n'umushumba w'itorero angirikani muri paruwasi ya remera pasiteri antoine rutayisire wongeye gukebura abahanzi badaha umwanya munini ubutumwa batanga mu ndirimbo ashima buravane ko yabwitwayemo neza mu gihe yamaze ku isi imana yari yanditse ngo uyu mwana azavuka kuri iyi tariki nageza kuri iyi tariki azansanga ngewe nagiye sikirininga indirimbo ze ubwo ngira ngo n'abahanzi barimo hano muzabyige umunsi iva buravani yavuze ati ngewe naririmbaga muri gospel none ngiye gukora music nk'imibereho ariko content y'ibyo uririmba muzatugirire neza abahanzi kuko burya ikikwamamaza ntabwo ari birya byambaye ubusa mwongeraho it's the content of your music burya kubyina ugashyiramo abakobwa bambaye ubusa ugashyiramo abandi bakora iby'urukozasoni burya you are killing your music yewe music ya Ivan Buravani ariko ndayikunda kuko ifite content ubwo budasa bwa buravani nabwo bwatinzweho na minisitiri rosemary mbabazi nawe washimye imyitwarire ya buravani mwabuze umwana natwe twabuze umuhanzi w'indashyikirwa mu gihugu cyacu igihe cye cyari iki imana yamugeneye yacaga bugufi bidasanzwe bitamenyerewe iyo umuntu amaze kugira izina rikomeye yari ishema ku mugabane wacu no ku isi yose izo ndangagaciro rero zo gukunda igihugu tuzongereho gukunda umurimo murabyumva naho yari arwariye yakundaga gukora umurimo agakomeza gukurikirana n'imvaha n'inkira mfite gahunda rubyiruko nagira ngo mbasabe rwose tugire ubuzima bufite intego ndatekereza ko n'igihugu cyacu cyagize uruhare rukomeye cyane mu kujya kwivuza mu mahanga byananiranye ni ukubera urukundo ivan buravani yavutse mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatanu yitaba imana tariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi kwa munani azize indwara ya kanseri y'impindura yashyinguwe kuri uyu wa gatatu mu irimbi rya rusororo riri mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika dusubire mu burundi itorero ry'ababatisita ryahaye amakaye abanyeshuri bagera ku ijana na mirongo itandatu bo mu gisheke mu rwego rwo kubashishikariza kudata ishuri ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desiratu ngimana ukorera i kigali mu rwanda iyo site iri ku mutumba wa nyempundu zone nyamakarabo komine mugina y'intara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi igizwe n'abantu amajana arindwi na mirongo itanu bateshejwe izabo n'ibiza byadutse aho muri iyo komine mu kwezi kwa cumi na kabiri kw'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda biturutse ku mvura yahitanye abantu n'ibintu abantu mirongo ibiri na batandatu barapfuye abandi amazu yabo arabomoka kubera ubukene burangwa muri abo bantu baba muri iyo site abana baraheba amashuri kubera ubukene bwo kubura ibikoresho nk'amakaye n'imyambaro y'ishure ishengero ry'ababatisite mu burundi risanzwe rifasha abantu abonikora n'imfuvyi mu ntara ya cibitoke na bubanza kuri uno wa kabiri ryaramutse rigarukira ku bana baba muri iyo site ya gisheke bahevye amashuri kubera ibihe bibi barimwo pasitori nsengiyumva julien yamenyesheje ko gufasha abatishoboye biri mu nshingano zabo kandi akizera ko n'abariko barafashwa bazokurana uwo mutima twiyumvire kuza hano i nyempundu kuko hari ibibazo byinshi hanyuma tukaba dushaka kubafasha buri mwaka rero abo bana bari mu mugambi wacu tugira umwanya wo kubakoranya tukabahamaka ibikoresho by'ishuri cyane cyane ko twifuza ko biga kandi umwana ahebye ishuri dushobora kumukura mu mugambi kuko iterambere ry'ubu umwana atize nta kandi kazuba kanini kariho amatongo yaraze ibihe byarahindutse tugomba rero gufasha abana muri ubwo buryo iyo mfashanyo yakiriwe neza cyane n'ababyeyi baha igisheke bari bamaze kwihebura ko abana babo batakigiye ku ishuri kandi amashuri agiye gutangura mu ntango z'ukwezi kw'icyenda babwiye radiyo ijwi ry'amerika ko iryo shengero ribakuye ku muzigo batokwituye twebwe wabaye umunezero udasanzwe na cyane cyane ko abana bari bakeneye amakaye y'ishuri hanyuma twashimiye abanya babitanze kugira ngo abana bakurikirane amashuri neza twari tumaze kwiheburana cyane cyane ko tutabonaho uburyo bw'amakaye ashobora kuva twagize akanyamuneza cyane kubera turi mu bantu bagize ibyago abana bakaba barosa amakaye y'ishuri ubu nta buryo twari dufise bwo kugurira abana amakaye twabyakiriye neza cyane twosaba nk'uko abafise umutima w'urukundo abasigaye inyuma boronka nabo ibikoresho umuhanuzi wa buromatari w'intara ya cibitoke ajejwe intwaro n'ubutunzi n'ibitanga narcisse yarashimye ico gikorwa gisahiriza iterambere ry'intara yaboneyeho no gusaba abandi bagira neza kwitaho abana bafise ibibazo vyo kwiga biturutse ku mikoro make y'imiryango bakomokamwo turabashimiye rero kuko zagaseseshwa rumuri ibikorwa biragaragara twashitse ku rubuga twabibonye mu byerekanye guha ingabire abana basanzwe ari mu miryango ifite amikoro make n'abandi basanzwe ari imfubye mu miryango ubwo tugiye gutangira rero umwaka w'ishure twibaze neza ko muremuruye imiryango muremuruye komine muremuruye igihugu ku mutwaro wotegereje gufata pasitori nsengiyumva julien yaraye impanuro abo bana abavyeyi nabo bafasha muri ico gikorwa tubasaba ko mu ishuri bogerageza kwiga cyane tubasaba rero ko abo dukora abakoranabushake bakurikirana cyane bakabafasha twifuza ko hari umwana ayobegwa naho bikunda gushika turizera rero ko bazozibungabunga amakaye bakayafata neza kandi dusaba ko n'abavyeyi bogira akantu bakora gatoyi ku giti cabo gashobora gufasha mu mwanya abandi bantu batarafasha agafasha umwana kugira ngo yige uwo muhanuzi wa buramatari nawe yemeye ko intara igiye gukora ibishoboka byose bafatikanije n'ababafasha kugira abana bazotangure amashuri intebe n'ibindi vya nkenerwa vyarabonetse ni mu gihe iyo ntara ya cibitoke ikibonekamwo abana biga bicaye ku mabuye kubera kubura intebe desire atungimana kigali ijwi ry'amerika u rwanda rwafunguye imipaka yarwo na uganda mu ntangiriro z'uyu mwaka yari imaze imyaka irenga itatu ifunze ariko kugeza n'ubu ubucuruzi bwo ku mipaka uhuza nyine u rwanda na uganda buracyacumbagira umunyamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi yanyarukiye ku mupaka wa cyanika kureba uko byifashe aratubwira neza umujyi muto wa cyanika wo ku ruhande rwa uganda ku mupaka icyo gihugu gihana n'u rwanda mu karere ka gisoro biragaragara ko wasubiye inyuma mu by'iterambere kubera ifungwa ry'uwo mupaka ku ruhande rw'u rwanda muri icyo gihe cyose ubusanzwe benshi mu baturiye imipaka batungwa n'ubucuruzi buyambukiranya ariko iryo fungwa ry'imipaka ryari ryaratumye ubwo bucuruzi buhagarara bamwe mu bacuruzi bo muri cyanika babwiye ijwi rya amerika ko nubwo imigenderanire yagarutse n'ibicuruzwa bimwe bituruka muri uganda bikaba byarongeye kwemererwa ku masoko yo mu rwanda ubucuruzi bukiri ku rugero ruto kuri uwo mupaka
ubwo ureba buno bucuruzi buri aha yesi bari gucuruza bitagaragara nka mbere ariko biracari oneropesi kuko unarebeye nta peti turedi irimo hari kuza abantu bakeya kuva mu rwanda bari kugura ibintu ariko nababaza bakagira impamvu ziri guterwa na pcr kiriya gipimo cyo bakigura ku ruhande rw'u rwanda ni ibipimo bya kovidi bo baracapima ariko bagacaginga amafaranga uba mu bihumbi bitanu so bariya baje kugura utuntu dukeya tworoshe bagatinya ayo mafaranga bakagumayo ubu byarahindutse cyane kuko ubu ibintu mu rwanda birajayo bikanavayo wenda uretse ko hari bimwe bitemewe kujya mu rwanda bitewe na porosesi ziba zisabwa gusa na bike biri kujijeho twabishimiye imana kuko bitewe mbere nta kibazo cyaje kuko tumeze nabi ubucuruzi bwasubiye inyuma hari ibirayi amasaka kano kanya ibyo nibyo biri kujayo gusa n'ibindi byose twa twumva ko byajayo ibishyimbo ibigori aba bacuruzi batekereza ko imirimo yabo itarimo gutera imbere byihuse kubera impamvu nyinshi zibangamira abacuruzi bato bato ari nabo batuma ubucuruzi ku mipaka butera imbere kimwe n'ibindi byahindutse mu byo gutanga imisoro ibicuruzwa byemerewe kwambutswa hamwe n'ibindi bikenewe bitari biriho mbere y'ifungwa ry'umupaka aba bantu ba riteyiri ba peti bizinesi araza agashikira agasoda bubiri gutyo abo nibo batuma ubucuruzi buhimba aragura akamwanwa kandi asubirayo agashiringi kazi
kuko hano ahantu bapimira ibintu by'amasaka ibishimbo ibigori hano dufite ibyuma bibipima ngo bigaragaze ko nta burwayi birimo kandi tujya ku ijana mu rwanda batubwira bati mugomba kugira mwaje gupimisha mukazana ibyangombwa bigaragaza ko ibyanyuze mu bipimo ko nta burwayi byateza ubwo iyo utizeye utafite ibyo bipimo gusaba ko uzasura warangiza ukajya gusorera kujana i kigali banza bipime n'umuntu w'umucuruzi wambaye urugero ujyana bugufi n'uruhengeri ugiye gisenyi gusa ko manza waja i kigali ubucuruzi buba bwapfuye batakomeje kuja mu bihombo nasabaga ko bwana samu mpakaniye umuyobozi wungirije w'umuryango w'abacuruzi ba cyanika yabwijwe rya amerika ko uburyo busha bwo gusoresha ku mupaka no kutagira ibikoresho bigenzura ubuziranenge bidindiza ubucuruzi kandi bigatuma buhenda cyane uko mbivuze ko kera byari bimeze turafunga imipaka ubu birakomeye kuko kera twaramuka wazanaga ibintu hamwe ku mupaka ugahita uja muri revera ngo ibyangombwa bikomera ku bijana ukajya ugasura ugasura ku mupaka bikagenda nta kibazo ariko ubu ngubu bisaba ko usora mbere ibintu utari wabizana wamara gusora bakwemera kubizana urumva ni porosesi ndende usoma igitoro nka saa moya ushobora kwemera kubyambutsa nko saa cumi n'ebyiri ubona ekiziti urumva niwe saa cumi n'ebyiri ekiziti bisaba kuja gupakira urumva ni iminsi ibiri nk'uko bitangazwa n'abayobozi bo mu karere ka gisoro gahana imbibi n'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ku mupaka wa bunagana abacuruzi bo muri ako karere bahuye n'ibibazo bibiri bavuga ko nyuma yo gufungura umupaka wa cyanika ku ruhande rw'u rwanda uhuza u rwanda na kongo wa bunagana ari nawo ibicuruzwa byinshi n'abantu batari bake banyuraho nawo waje gufungwa n'ubuyobozi bwa kongo kubera intambara zibera mu gace ka rucuro nyuma y'uko inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu zigarurije uwo mujyi ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije ariko ibiganiro byacu birakomeza ntimuze gutangwa rero n'andi ya saa saba ndetse n'ikiganiro cyanyu muri isanga guhera saa kumi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara